iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma umuhanzi w'umunyarwanda jean paul samputu aribuka uwo yise inshuti umuvandimwe n'intumwa y'amahoro ni agahinda ni kubura umuntu wigisha urukundo kubura umuntu wigisha ubwiyunge akiri na muto birababaje kubyakira ntabwo byoroshye ariko imana iguhamagaye umunsi wawe wenyine uba wagize n'ibyo ntabwo imana yigeze itubwira itariki n'umunsi
jean paul samputu avuga ku rupfu rw'umuririmbyi w'umunyarwanda kizito mihigo washyinguwe ku wa gatandatu w'icyumweru gishize turaza no kuvuga ku by'icyegeranyo cya banki y'isi cyerekeye inyerezwa ry'umutungo no ku mikoranire y'inzego za leta n'imiryango yigenga ni mu kanya ntimujye kure banki y'isi iravuga ko uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri afurika abategetsi babyo bahisha mu bihugu by'uburayi na amerika iyi mitungo icyegeranyo cyakozwe na banki y'isi kiravuga ko eh, ibihugu makumyabiri na bibiri byakoresheje inguzanyo byahawe eh, n'iyo banki icyo cyegeranyo rero kikerekana ko burundi bwahishe muri banki zo hanze miliyoni zirenga ijana z'amadolari y'amerika mu gihe cy'imyaka icumi gusa perezida nkuru nziza w'uburundi arabihakana akavuga ko nta mutungo udasobanutse we afite hanze y'igihugu inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru raporo y'abahinga karuhariwe mu by'ubutunzi bibanki y'isi yose banki mondiale yerekana ko igice kinini cy'amafaranga y'imfashanyo n'ingurane atangwa n'iyo banki akunze kunyuruzwa n'ibihugu bikenye kurusha ibindi biba byayahawe n'amatohoza yakozwe ku bihugu mirongo ibiri na bibiri harimo cumi n'indwi byo muri afurika ayo mafaranga anyuruzwa banki y'isi yose ivuga ko aje kunyegezwa mu bihugu bifise ibanga ridasanzwe mu by'ubutunzi aho atanu ushobora kumenya ko kanaka yabitseyo amafaranga ibyo nabyo ni nk'ubusuwise luxembourg ububirigi n'ahandi nk'uko biri muri iyo raporo amafaranga yashyizwe muri izo banki kenshi nta nyungu akugwa ko canke ikaba nto cane cane ku banyamahanga ibanki y'isi yose igereranya ayo mafaranga nk'ayabitswe mu ijuru heaven deposit mu congereza canke paradis fisco mu gifaransa ayo matohoza yerekanye ko imfashanyo canke ingurane zitanzwe n'ibanki y'isi yose mu mezi atatu akurikira abategetsi baba bamaze gushikana kunyegeza ayo baba banyuruje nko mu burundi abo bahinga berekanye ko imiliyoni ijana na zitatu z'amadolari y'amerika yagiye kunyegezwa mu mabanki y'ivyo bihugu mu myaka cumi iheze n'igihugu cy'u rwanda kiri kuri urwo rutonde iyo raporo ivuga ko amafaranga yagiye kunyegezwa muri ubwo buryo avuye ku mfashanyo cyangwa ingurane icyo gihugu cyahawe ni banki y'isi yose angana na miliyoni ijana na mirongo ine na zitanu z'amadolari y'amerika abahinga mu by'ubutunzi nka faustin ndikumana atwara ishyirahamwe pariseme rikorera mu burundi avuga ko inyuruzwa ry'ayo mafaranga ari agahombo gakomeye ku gihugu kiba gikenye ingaruka nshobora kubura none nk'agahombo kaba kangana gutyo mu marundi ni nk'imiliyaridi ya majana abiri zirenga miliyaridi amajana abiri zirenga mu burundi ni bije irenga mbere y'ubushiranganji bw'indero bwose ni bije irenga kure y'umwaka wose w'ubushiranganji w'amagara y'abantu cyane bw'indero umva n'amafaranga menshi cyane aba y'agahombo nk'ubu twe tuba dukeneye n'ibibazo by'amadovize n'ibikina aha haba hari agahombo rero ku gihugu no ku banyagihugu hariho ku mbuto usanga hari nk'igihugu hoho haba harimo n'ayitwa ko abyishyurwa usanga kumbure abakorera muri banki mongere bariko baratanga amafaranga bakavugana kumbe n'abategetsi b'ivyo bihugu ugasaba twana imfashanyo n'ubundi banki nkuru y'isi yose reka nkureko namwe mukureko mu bihugu byose byakozwe ko amatohoza raporo ntivuga amazina y'abatwarayo ayo mafaranga gusa ivuga ko ari abategetsi icongeye ko nta gihugu na kimwe kiragira ico kivuze kuri iyo raporo gusa abategetsi b'ibihugu bivugwa muri bene ayo maraporo bakunze kubihakana ndetse bakemeza ko atari ubutunzi baja kunyegeza hanze akarorero ni umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yabwiye ijwi ry'Amerika ko atabutunzi budasiguritse afise canke yoba yaranyegeje mu makungu petero nkurunziza yarabajijwe ko azo kwerekana ubutunzi afise niyarangiza amabanga yiwe mugabo kuvuga yuko turi mu bakuru b'ibihugu batunze muri iyi si bariko baraturenganya rwose amakandi ibyo twaronse iby'iwacu turabizi ukuntu tubironka hari ibyo twagabiwe n'abenegihugu hari ibyo twakuye mu mushahara wacu hari ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko iyi modoka abandi barayifise inzu abandi barayifise nta bindi dufise turi birenze ngaho amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ariyo baratwara nta ngorane abahinga mu by'ubutunzi bahamagarira inzego z'ubumwe bwa afurika amashami yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi muri afurika n'abandi gukora uko bashoboye kose kugira ngo batuze ico bita kununuza umunyagihugu mutoya kuko ayo madeni anyuruzwa aheza akishurwa n'amakoro atangwa n'abanyagihugu urumva ntigiturire mu bindi ntibize y'amatungo mu bindi kandi bibabaje kugira rero bishobore gutuzwa nibaza ko byotuzwa nyene abanyafurika cyane cyane kuko ibihugu bikunda kurongoza imfashanyo n'ibyo muri afurika ibi bita ngo za uniyo africaine bahurira nk'abategetsi ibivuga ngo za nepade bakwiye kwikubita agashi bakabaha gushikiranira bakaraba ibintu nka bene ivyo inkuru bakazitanga ku buryo bimenyekanye bafata ingamba kugira berekana umutima wo gukunda igihugu ibihugu barongoye kuko uwo mutima utabonetse ibyo bintu bisa bigorana gutuzwa nawe umunyamahanga bavuga ati genda guhana imfashanyo tuyikure kwaya wemeye urumva ubusenyi bw'ibamutiza umuhoro ibihugu biza ku isonga mu kunyuruza imfashanyo z'ibanki y'isi yose muri afurika kuri mirongo ibiri na bibiri biri muri ayo matohoza y'ibanki y'isi yose ni tanzania na madagascar pierre claver n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze Pierre Claver niyo nkuru imiryango itari iya leta iravuga ko yahejejwe muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage aho ni mu Rwanda mu myaka makumyabiri ishyizweho abagize iyo miryango bemeza ko leta itita ku nama bayigira kandi ziba zirimo byinshi byakunganira abaturage leta ikavuga ko yashyizeho urubuga iyi miryango ikoreramo gusa ko batararwitabira uko bikwiriye asumutaka wowe
mu kiganiro cyateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kigahuza imiryango itari iya leta ikorera mu gihugu abahagarariye abaturage ndetse n'abahagarariye leta y'u rwanda abayobozi b'iyi miryango bongeye kugaragaza ko politiki ya leta yo kwegereza ubuyobozi abaturage ijwi ryabo ritajya ryitabwaho rushabande erike umuyobozi wa irdp urakora iriya risaci bavuga ukabura kwishyira wageze ku rwego washaka kugira icyo ukora ngo ukore follow-up ya implementation advocacy tukabura abadushyigikira kandi muradushinzwe nongere ngaruke kuri ba nyakubahwa babaye mu nteko ishinga amategeko no muri sena ni kangahe muri uriya rwego mwigeze mutekereza sote sivire kwihari ko ishobora kuza ikabazanira evidence ishobora kuza igaparticipatinga mu mategeko no muri polisi none mutubwira ati dore icyo yakora politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage hari abemeza ko hari ibyo yaje gukemura cyane cyane igabanya ingendo umuturage yakoraga ashakisha serivisi ubu akaba azisanga hafi nanone ariko hari abemeza ko imikorere ya bamwe mu bayobozi begereye abaturage gikemangwa ku buryo bisaba umuturage kwitabaza izindi nzego zo hejuru kugira ngo ikibazo cye gikemuke usanga koko abaturage baregerejwe ubuyobozi hari akagari umudugudu ariko sitiri ugasanga baracyashakira serivisi ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuyobozi bamushyizeho puresha kuri twita nawe ugasanga umuntu ukoresheje twita abonye igisubizo kiri rapide kuruta wa muntu wandikiye gitifu ibaruwa njye natanga urugero mu karere ka gakenke ku igwingira ry'abana agiye mu karere ka gakenke baramubwiye bati mu karere ka gakenke nta mwana wagwinye ese nk'iyo hasohotse raporo research yakozwe na civil society ikagaragaza figures zitandukanye n'ubushakashatsi bwakozwe na leta icyo gihe mukora iki iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage imaze imyaka makumyabiri igiyeho ariko benshi mu bagana inzego za leta zegerejwe abaturage bakunda kuvuga ko hari byinshi iyi gahunda itarabasha gukemura nimba ibintu byarakozwe hakaba hagiye guca imyaka makumyabiri n'umwe tukaba tutarimo kubona impinduka kuri ku cyiciro runaka ese nimba hari n'itekinika iryo tekinika ko rihera ku mudugudu ngewe uwakorewe ubuvugizi abayobozi b'akagari nabishimye ariko n'ubundi na mudugudu nawe yakabaye yakabaye ari umuntu ufite diporome wize kuko akenshi na kenshi n'iby'abakagari abo ku kagari baripotinga biba byavuye ku rwego rw'umudugudu iyo urebye nk'ubuyobozi bwo hejuru bazi neza koko ko ubuyobozi bwegereye abaturage ariko iyo urebye hasi mu cyaro ubona rwose ubuyobozi butaregereye abaturage tuvuge nk'urugero hari nk'abantu pe bureba ukabona ari ba bantu batishoboye umuntu inzu ikamugwa hejuru akavuga ntagire igi- umuntu umwakira shefu umudugudu arahari uwo muntu ari mu mudugudu akagari runaka ndetse kakaba kanamugeraho ariko ukabona nta bufasha nyirizina ahise abasha guhabwa muri iyi politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage abayishima bavuga ko umuturage yahawe urubuga rwo kwitorera abo yihitiyemo gusa ngo hari ubwo abayobozi batorwa n'abaturage bafata ibyemezo batabanje kugisha inama babashyizeho ingabire makire ni umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda mukwiye kongera ingufu mugahindura imikorere ya njyanama watubwiye ibya njyanama nayo ikwiye gushyirwa mu guhindurirwa uburyo ikora njyanama duheruka tubatora n'uba barimo iwacu simbibuka kandi narabatoye ariko nta handi nongeye guhurira nabo bagenda gusa wavu- watangira kuvuga utari ku amafaranga y'umutekano kuko mudusaba menshi cyane ngo ni njyanama yayemeje njyanama si yayemeje twavuganye ese ay'isuku ko baka- ba- turabatora bakadufatira ibyemezo batadukonsaritira icyo rero nicyo sosiyete dukwiye kuba dukora tukaba rya jwi ry'aba baturage naho ubundi ikibazo gikomeye kindi twifitiye ni icy'amikoro leta ntiyemeranya n'iyi miryango ivuga ko nta ruhare yashyiriweho ngo itange umusanzu wayo muri izi gahunda zo kwegereza ubuyobozi abaturage bwana gakire bob umuyobozi mukuru ushinzwe inzego z'ibanze muri minaroke avuga ko leta yashyizeho uburyo buyihuza n'abikorera ku giti cyabo ishyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere rikorera kuri buri karere gakire bob agasobanura ko ahubwo sosiyete sivile idakoresha uyu muyoboro njye mbona uburyo burahari ahubwo ni gute butanga umusaruro icyo twakora rero kirahari reka nkoreshe nk'urugero rwa jya joyi japu ni joyi akishoni forome dukoramo ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere kandi japu ntabwo iri muri minisiteri nta n'ubwo iri muri arajibi iri mu karere abajya muri japu baba mu karere ni gute japu dufatanyije n'abayirimo na membazi yakora cyane sosiyete ikagira uruhare haba muri akawuntabilite tuvuga haba mu kongera participation y'abaturage ni ni process nyuma y'imyaka makumyabiri guverinoma y'u rwanda ishyizeho gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage leta isobanura ko hari ibyakemutse cyane cyane korohereza abaturage kubona serivisi hafi yabo badakoze ingendo ndende ariko ko hari izindi serivisi abaturage batarahabwa iwabo nko kubona abaganga b'inzobere mu gace batuyemo haracyagaragara ingendo umuturage akora abasanga i kigali minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yatangiye ibiganiro byo kuvugurura gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage yasobanuye ko iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage itareba gusa inzego z'imitegekere ya leta ko inareba inzego zose zifitanye isano n'ubuzima bw'umuturage nko kwegerezwa amavuriro amashuri n'ibindi byose umuturage akenera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika noneho reka duha akanya mugenzi wacu venuste nshimiyimana atugezeho ikiganiro yagiranye n'umuhanzi jean paul samutu wafatanyije n'umuhanzi kizito mihigo uherutse kwitaba imana urugendo rwo kubabarira no kwigisha ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda aribuka uwo yita inshuti umuvandimwe intumwa y'amahoro umva uko baganiriye
kundana kunda bose kundana
mukomeje kumva ijwi ry'amerika turi kumwe kuri uyu mwanya na jean paul samputu umucuranzi n'umuririmbyi n'umuhanzi w'umunyarwanda jean paul samputu kazi neza ku ijwi ry'amerika yewe murakoze cyane muri aka kanya turavuga umuhanzi umuririmbyi eh, kizito mihigo uheruka eh, gutabaruka mbese waba washoboye kumusezeraho
yego narasinze ndanaceceka ariko icyo navuga imana eh, twese uretse ko tutajya tubimenyera kandi twese ntawe uzi ko ntawe twese muri iyo nzira ariko n'ibihangane twihangane twese Hmm. Ah, muhuje inganzo
duhurira ko turi abahanzi twese Eh, noneho tugahuza ko mu buhanzi bwacu tubanza imana Eh, twemera ko twari tugihuje ikindi duhuje ni uko noneho n'ubutumwa twigisha mu ndirimbo zacu ni ubutumwa eh, bw'imbabazi Eh, akaba ari umukikacumu nkaba ndi umukikacumu iki kintu twari dutandukaniyeho wa mugani ni uko muruta imyaka Eh, ikindi rero burya turi abanyarwanda twese mbese ndumva ari ibyo navuga ibyo ngibyo
noneho reka tugende tureba kimwe kimwe uko ubivuze duhere nko ku bwiyunge ubwo bwiyunge uririmba na kizito aririmba mm, mwabuhuriyeho mute niki cyatumye ari bwo mushyira imbere mu bihangano byanyu
ntabwo ushobora gukora ikintu nka kuriya kibwenge atari atari impano Eh, ne- na- niko nabyita niko nabyita rwose ntushobora kubikora atari ikintu eh, ngo ubishishikarize ubigire umwuga ubigire ikintu cyawe cya buri munsi nk'uko no mu ndirimbo za boge nahindutse nyuma natangiye kuririmba biri nyuma ntabwo nabyo nabanje mbere ariko urukundo imbabazi ryaje nyuma ariko nibyo nakomeje kuva icyo gihe kugeza ubu nawe rero we yarabyitangiye we ari na mutoya icyanahangazaga ahubwo kuri we ni ukubi- ku- uburyo yabikoragamo n'ingufu kandi angana kuriya
ariko se izo mbabazi zanyu izawe n'iza kizito kuba mwararokotse jenoside yakorewe abatutsi mugahindukamo intumwa zo kubabarira Ah, twibutse cyane cyane nkawe wakoze igikorwa kidashyikirwa kidasanzwe cyo kubabarira kubasha kugenda ah, ugahobera umuntu wagusize iheruheru byakujemo bite wabishoboye ute nibyo nakubwiraga nti numuhamagara ntushobora gukora ndi muri gacaca mbabarira bwa mbere navuze nti imana yantumye ntabwo nigeze avuga ko ari ibyanjye nta na rimwe nzabyitera ko ari ibyanjye kuko n'izo mbaraga ntushobora kuzibona ari we wenyine na kizito dukora twiye gukorana ikiganiro icyo gihe yari bbc yaduhamagaye eh, tukora ikiganiro hamwe mu mvunivano nta nubwo twari twavuganye yabivuze nku- ubwo twa- twarabihuzaga ibyo yavuga nanjye nkabivuga tutavuganye tutaganira ariko avuga umuhamagaro wo kubabarira avuga ko imbabazi ziruta duhuza imvugo kandi tutavuganye ibyo rero ni umuhamagaro mu ndirimbo mwahimbye z'imbabazi n'ubwiyunge reka nkubaze nkawe niyihe ndirimbo yawe ivuga imbabazi ivuga ubwiyunge eh, watwibutsa Bah, hari iyitwa ubwiyunge banyarwanda iyo ngiyo yitwa ubwiyunge hari iyo mfite y'urukundo eh, ndumva ari izo zivuga ubwiyunge nyabwo hari n'indi ivuga eh, you become what you don't forgive ni uko iri mu cyongereza n'igifaransa bivuga ngo icyo utababariye n'icyo uba cyo mbese eh, nyikora muri izo ndimi ebyiri ariko nabyo nagombye kwikora no mu kinyarwanda wa mugani reka tuhere kuri iyo ndirimbo yawe y'ubwiyunge tuyumve gato
twiheshe agaciro twumvikanishe ijwi ryacu mu kubaka amahoro ubumwe n'ubwiyunge
Abanyarwanda turavukana tubindi imwe turi bene kanyarwanda
yego turi bene mugabo umwe nimuze twunge ubumwe dutahirize umugozi umwe
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ndi kumwe na jean paul samputu turavuga ibigwi kizito mihigo umuririmbyi uheruka gutabaruka yatabarutse ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri eh, muri uyu mwaka wa bibiri na kabiri jean paul samputu ikindi kintu wavuze muhuje wowe na kizito mihigo ni uko nyine nk'uko wabivugaga mwarokotse itsembabwoko ryakorewe abatutsi uyu munsi nta gihari usigaye ute
ni agahinda eh, biratubabaje ni kubura umuntu wigisha urukundo kubura umuntu wigisha ubwiyunge akiri na muto birababaje Na- birababaje kubyakira ntabwo byoroshye ariko iyo imana iguhamagaye umunsi wawe wenyine uba wagize n'ibyo ntabwo imana yigeze itubwira itariki n'umunsi Eh, iyo bibaye rero tujye twibuka ko n'ubundi buri muntu afite umunsi we
ikindi kintu nimba nakumvise neza wuhuje na kizito mihigo uvuga yuko uri umunyarwanda nakavuga ko ari umunyarwanda ariko wavuga yuko kuba umunyarwanda bigomba kubanzirizwa no kuba umuntu Ah, nawe ukagira uti kuri byewe nawe twarenze ikintu cy'amoko ntabwo turi abahutu ntituri n'abatutsi gisobanure neza aba- abumva ijwi ry'amerika bacyumve Mm, burya byonyine iyo uwigisha urukundo iyo wigisha ubwiyunge iyo wirengaho ukababarira ubabarenza amoko uba- uba wayarenze cyane ntabwo eh, ushobora kubabarira utarabirenga kuko ikintu ki- ki- ki- ki- kibuza abantu ibyo ni ubunyamoko burya amoko ni niyagutangira ukumva ko utagomba kugira icyo ukora udakunda uwundi iyo wageze ahantu ukunda umwanzi wawe kuko burya ntabwo wamukunda utamubabariye burya impamvu Ima- imana itubwira kubabarira ni uko ni ukugira ngo ni- ni- ni intambwe ikujyana ku rukundo ubundi icyangombwa tuba tugomba gukunda ugakunda umwanzi ntiwakunda umwanzi wawe hari ibintu biku- kikuboshye utarakora ari byo bita kubabarira niyo mpamvu rero icyo kintu ntabwo ushobora kubabarira ukuvuga ngo urakunda utarababarira kandi ufite ibintu bikubuza gukunda umuntu w'umwanzi nibyo rwose waba birenze by'amoko
bivuge yuko uretse kubabarira uwaguhekuye uwakugize imfubyi wanababariye n'ababa bataragize icyo bagutwara ariko bafitanye isano n'uwo muntu n'imbabazi ntizihagarika- ntizihagarara ku muntu iyo wabonye iyo mpano ni- ni- niryo ni- nk'inema ubabarira nta- nta- ntabwo ukuvuga ngo wababarira iki ureke ko wabarira kiriya oya uba wambaye imbabazi rwose ubabarira bose ukababarira byose ndetse ukanasaba imbabazi nawe kuko nturi umutagatifu ukagira umutima wo gusaba imbabazi Mbe- mbese ahubwo wadushyiraho n'iyo ndirimbo eh, tumwibuka ya kizito y'inuma aho avuga ati umpa umutima mana wo kubabarira umpe n'umutima wo gusaba imbabazi nanjye aho nacumuye iyi ndirimbo i- i- birimo byose mwayidushyiraho rwose tukamwibuka
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma
ijwi ry'amerika rivugira i washington dc turi kumwe na jean paul samputu umuririmbyi w'umunyarwanda turavuga kizito mihigo watabarutse ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri bibiri na kabiri jean paul samputu umuvandimwe wawe inshuti yawe kizito mihigo wamusezeyeho mu kanya iyo urebye ukuntu yaherekejwe ubivugaho iki
icyo navuga yewe ni uko numva yagombye guherekezwa eh, n'urukundo Eh, nkurikije uko mbibona eh, ari gusezerwa nagira ngo nibutse ko na kera mu rwanda mu muco wacu iyo umuntu yabaga ari umurozi cyangwa ari umugizi wa nabi ariko imana ikamuhamagara abantu barenzagaho baka- bakavuga utwiza bakagenda bashakisha akantu keza ati yagize gutya yagize gutya U- u- bi- bivuga ngo um- umutima w'imbabazi abanyarwanda bari bawufite kuva kera nuko noneho rero abakirisito rero nabo mu gikirisito bo nta nubwo wagombye kuvuga imana itwereka uko ugomba gukunda niba ari umwanzi wawe irakuvuga ngo umusabire umwanzi wawe sabira umwanzi wawe sengera umwanzi wawe kunda umwanzi wawe kandi ari umwanzi ibyo rero nibyo na- njye mbona byari bikwiye kandi ni ku bantu bihesha agaciro iyo umuntu agiye aba agiye wowe usigaye ufata ibyiza yakoze ubu adusigaye nk'umurage umurage I- ikintu yigishije muri byose ni ijambo rimwe kiruta n'urukundo urukundo rwicara hejuru y'imanza ni- ni ijambo rya bibiliya niko imana ivuga urukundo ru- ru- ru- rurengera byose njye nkeka ko rero nanjye si ugukeka imbabarire ni twagombye kumusezera dukora ibyo ya- yigishije yatoje yabwirije ari byo by'urukundo urukundo ukubabarira ugusaba imbabazi biruta byose urukundo nta kiruruta nicyo kiza mbere ni uko numva yagombye gusezera cyaracyariye turi mu kiriyo icyo kintu ndakibuze kugira ngo abantu bakibuke ahubwo ukadushyiraho n'iyo ndirimbo ye y'urukundo n'imbabazi
ndasingiza yamamaze kuko yatwigeretse ikaduherekeza herekeza muri uru rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru
ni kuri iyo ndirimbo y'urukundo ya kizito mihigo dusorejeho kino kiganiro twari twabateguriye ndagushimiye cyane jean paul samputu kuba waduhaye akanya kawe kugira ngo uganire n'abumva ijwi ry'amerika mwakoze cyane muvandimwe komera
singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunganya byo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe mana
indirimbo ya nyakwigendera kizito mihigo niyo ishoje ikiganiro mugenzi wacu venuste nshimiyimana yagiranaga na jean paul samputu umuhanzi nawe w'umunyarwanda ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi nshimire hariya patrick ku buhanga bw'ibyuma hamwe na fatu alimasi karara wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma muramukeho